iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza inshuti mwese namwe bagenzi muduteze amatwi ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa kane itariki cumi na zine z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabahaye ikaze mu biganiro
Focus turamubuze yari inshuti ikaba umugenzi turabuze umugabo w'ijunja n'ijambo turateye ibyatsi cyane rwose twivuye inyuma eh, ako kabi kabishe abo bose bakoze iryo bara turabyamirije cyane uwo ni umunyagihugu witwa Dieudonne Ngowe nawo umunyagihugu muri komine Mutimbuzi avuga ku rupfu rw'umuyobozi w'iyo ntara yaraye yishwe turayibashikiriza iyo nkuru mu kanya kari imbere turabashikiriza n'ayandi makuru yerekeye uwundi munyagihugu yaraye yishwe mu ntara ya gitega ni mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu amakuru ku burundi kuri ino saha tuyahere i bujumbura umukuru w'inama ya komine mutimbuzi yo mu ntara ya bujumbura bamwe bita bujumbura rurare yaraye yishwe araswe- arasiwe imuhiriwe muri komi- muri quartier ya kajaga n'abantu bataramenyekana mu ntwaro no mu muryango wiwe basaba amatohoza yihuta kuri urwo rupfu inkuru ya evariste nzikobanyanga
ubu yishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu azwi ku izina rya focus bakaza amakuru twakuye mu muryango wiwe avuga ko hari nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro zirenga iminota mirongo itatu igihe yaherekeza uwari yamugendeye agarutse amaze kwinjira mu rugo niko kuraswa n'abantu batamenyekanye abo bantu nk'uko twabyiboneye mu kwinjira mu rugo kwa focus bakaza baciye ku karyango gatoya k'inyuma mu kigo babanje kwimba munsi yako kiretse indirimbo z'imana n'amarira byarangwa mu rugo rw'umuhisi focus bakaza abajyango biwe bari barengewe ku buryo atanuwashima kugira icyo avuze imvukira za komine mutimbuzi nazo nyene zari zarengewe n'urwo rupfu rwaraye rubatwaye umukuru w'inama nyobozi ya komine Dieudonne Ngowe mbona ni umwe mu banyamutimbuzi yari yaje kwifatikanya n'abaryango ba focus bakaza focus turamubuze yari inshuti ikaba umugenzi turabuze umugabo w'ijunja n'ijambo turateye ibyatsi cyane rwose twivuye inyuma eh, ako kabi kabishe abo bose bakoze iryo bara turabyamirije cyane dusaba eh, nuko inzego z'igihugu zohagurukira ako kabi kabishe umubabaro uturutse kuri urwo rupfu waboneka no mu maso ya bamwe mu bajejwe intwaro yo hasi innocent nibigira arongoye umwe mu mitumba ya zone gatumba muri komine mutimbuzi avuga ko uwagandaguye focus bakaza ari ubudashigikiye iterambere rya komine mutimbuzi ni urupfu rubabaje kandi rutagira izina twasanze ari inkozi z'ibibi zitifuza ko komine yacu ya mutimbuzi ishobora gutera imbere kuko uyu tubuze yari umwe mu batowe n'abenegihugu kugira ngo batunganye iby'ikomine yego rero turababaye rwose kandi turabuze turabuze cyane kuko tubuze umuntu twabona ko dushikanye ku ntumbero nziza iyi komine yagize ibibazo kuva kera yamye ifise ibibazo mugabo uko twabonye ibibazo byagiye birakurikirana twasanze muri aba a- bari baratowe barongora iyi komine muri conseil communal uyu tubuze n'umuperezida wayo kandi yari mu ntumbero nziza kugira ngo yiteze imbere no mu bakorana n'uwo yahora arongoye inama nyobozi ya komine mutimbuzi ngo bakubiswe n'inkuba bumvise ko indongozi yabo yishwe matata emmanuel icegera ca nyakwigendera asaba amatohoza yihuta kuri urwo rupfu hariho abajejwe amatohoza igipolisi tungane abo nibo bajejwe amatohoza hanini rero twosaba abajejwe umutekano ko bodufasha kugira tumenye aba baraye baduhekuye kuko twaraye tubuze intore ikomeye cyane mu komine ya Mutimbuzi inyamiramabi twahuriye muri quartier kajaga aharaye habereye ubwo bwicanyi yabwiye ijwi rya amerika ko amatohoza ku rupfu rwa focus bakaza aza yatanguye focus bakaza yahora ari umudandaza w'ibinyobwa vya brarudi anafise n'ubunywero bwa kijambere muri kwibarabara rya bujumbura gatumba buzwi ku izina rya black and white focus bakaza niwe yahora arongoye inama nyobozi ya komine mutimbuzi kuva mu ntango z'uno mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu abagize ibiro by'iyo nama baragoranye gushirwaho kubera amatati yari afatiye ku burongozi amezi hafi atandatu yararangiye komine mutimbuzi itagira inama nyobozi si mu ntara ya bujumbura gusa haraye hagize ibyago honyine mu gisagara ca bujumbura ku musaga kw'ibarara rya kabiri hari umusore yaraye yishwe arashwe n'umuntu atamenyekanye amusanze aho yariko aradandariza mu kabare ivyemezwa n'umukuru wa zone musaga antoine rumenyetso no muri zone gihosha turi mu gisagara ca bujumbura hafi y'ibitaro by'abasirikare hatowe ikiziga c'umuntu w'umugabo atamenyekanye amakuru ava mu begereye intwaro aho mu gihosha avuga ko ari uwo bayiciwe ahandi abamwishe bakaza kumuta ngaho mu gihosha ibujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika urakoze cyane evariste nziko banyanka tuve bujumbura tuje mu gihugu hagati hari umuntu yaraye yishwe mu ntara ya gitega ababonye ubwa mbere icyo kiziga cy'uwo muntu w'umugabo yari afise hagati y'imyaka mirongo itatu na mirongo itatu n'itanu ni abanyagihugu bari bazindutse ku murimo yabo hagati mu gisagara cya gitega bavuye aho bita inyabututsi rural icyo kiziga cyabonetse ku mutumba wa nyabututsi aho bita imwumba ku ibarabara rihuza karitsiye nyabututsi na karitsiye mushasha gushika isaha zitatu n'inusu zo ku musase mu nta muntu yari bwamenye uwo muntu uwo ari we icegera cy'umukuru w'umutumba wa nyabututsi havuye ahambisha uwo muntu hafi y'aho bamutoye ikiziga kuko muri komine bavuze ko ata buryo bafise bwo kubikisha ibiziga mu buruhuko inkuru ya fidel d'antoine nsabimana
ababonye ubwa mbere icyo kiziga c'umuntu w'umugabo yari bafite hagati y'imyaka mirongo itatu na mirongo itatu n'itanu ni abanyagihugu bari bazindutse ku mirimo yabo hagati mu gisagara ca gitega bavuye aho bita inyabututsi rirare icyo kiziga cabonetse ku mutumba wa nyabututsi aho bita imwumba ku ibarabara rihuza karitsiye nyabututsi na karitsiye mushasha gushika isaha zitatu n'inusu zo ku musase nta muntu n'umwe yari bwamenye uwo muntu uwo muntu vyaboneka ko yishwe ahondaguye ibintu biremereye mu mutwe kuko amenyo yari yahongotse n'amaso bari bayakuyemo abanyagihugu bamubonye bari batekewe n'ubwoba twe twahaciye hakiri kare yari nka saa mbiri dufate canke saa mbiri n'inusu kubera twe tuva kure twasanze aryamye ngaho
yari ameze gute yari aryamye agaramye nyene amaguru yarambije nyene bamufutse uruntu rw'urugoti yari yambaye nyene ngaha hariho nyene n'ibintu vy'intuzeye vy'inguma nyene biri ngaha ku maboko abo twahora baguma bavuga ngo bumve ngo umuntu yomumenya mwene we muga nta muntu twari twahaciye tubona bavuga ati ubu ni uw'iwacu yari umuntu w'umugabo yambaye n'ibirato yari yambaye n'impunzu aryamye agoroye n'amukobwa hari ukuntu ukuboko kumwe ngo kwari bari barakupfunye n'amenyo nta yari ari niko atari n'amaraso yari ahari aho ntabutse iyo bamwiciye
baba baje kumuta ngaha umuntu abirabye ngira ba- bamwiciye ahandi hantu baca baza guterera aho ubwo yateye n'amaraso ahari none n'ubona n'ahantu baba baragwanye ngaha
ubona bamwishe gute ubura bari- baramumenye umutwe amenyo yose ba- nta na- nta na- na- nta n'amenyo yari ariyo nta na- n'amaso yari afite kwera amenyo- amaso yari- bari barayamenaguye kubera bamumenye umutwe ubona baramurashije bamukubita ikintu Nibi- nibaze yuko baba baramukubise ikintu kubera n'amaboko yari avunaguritse ngira aho yoba yari karaboroka hari uwundi bari bwicire ngaha
eh ariho uwo hiyi iwacu ariho yitwa Silvesi hari hariya akwamama kandida apfuye kwamama kandida nawe nyine baramwishe twagiye kumutora ikiziga tuza- tuja kumuhamba hariya kwitonga iwacu icababaje bamwe mu bantu twaganiriye ni uko bihutiye guhamba ico kiziga batagishize mu buruhukiro kugira ngo barabe ko comenyekana ngaho iyo bagira tohoza baza kuraba nabi nabi wabo habate bakamenyekana bakaza kumutora Mm. ahubwo bwabo n'abantu zabo uno mukenyezi we avuga ko ikibabaje gusumba ari uko bamuhamvye ku nzira y'abahita aho kumushira mu kaburi kazwi umuntu yumviriye kugira ngo bamubike ngaho yagize nabi kuko itongo ryari ririho ciza françois icegera c'umukuru w'umutumba wa nyabututsi yatubwiye ko uwo muntu ata muntu yashoboye kumumenya ku mutumba arongoye uwo mutware amenyesha ko yabimenyesheje muri komine kugira ngo batange uburyo bwo kubika ico kiziga mu buruhukiro mu kurindira ko kimenyekana ariko inyishu bamuhaye ni uko ku mutumba bokwimenya ernest ntawe kirishiga umuhanuzi wa musitanteri wa gitega ajejwe ivy'imibano aremeza ko komine ataburyo ifise bwo kwamiriha amahera yo mu buruhukiro no guhambisha ibiziga ariko akavuga ko yari yabwiye abatware b'inyabututsi ko bomufuba mu itongo ry'abapfuye rizwi kiza françois icegera c'umukuru w'umutumba w'inyabututsi yavuze ko bo bakoze ico bashobora ko guhambisha umuntu mu kaburi bisaba uburyo butari buke mu gihe umuntu yari kwibarabara ahahita abantu harimo n'abana bato mu gipolisi ho bavuga ko bakoze ico bategerezwa gukora kuko barungitse inyamiramabi igira ico bita constat mu rurimi rw'igifaransa naho guhambisha ni ibikorwa vy'abajejwe intwaro igitega fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
ivyiyumviro vya pasteur martin luther king umunyamerika vyofasha iki ku bantu baba mu bihugu vyaciye mu ntambara n'ibiri mu bibazo cane cane ivyo mu karere k'ibiyaga binini mugenzi wacu eugenie mukankusi yabiganiriye na renova nitunga ahagariye imbere y'amategeko ishirahamwe ayon pitié de lui riharanira uburenganzira bw'umwana mu burundi na eli bukuru hamwe na mademoiselle norette ingabire kuri izi kuri ibi byiyumviro bya Martin Luther King bishobora gufasha igihugu cy'u Burundi muri iki gihe dutega amatwi bimwe mu byo baganiriye
urakoze cyane hano turi mu Burundi nari kandi babwira rero yuko Pastor Martin Luther King ari umuntu adasanzwe hano mu bino akarere k'ibiyaga binini turimo cyane cyane Burundi n'ibihugu bibanyi ni umuntu yashyize imbere urukundo umuntu mu gihe muri amerika hariho ibibazo byari bihari yagerageje kubirwanya akoresheje urukundo ahantu ho kwerekana nk'ijambo yavuze ngo amahoro y'ukuri ni icyamwa cy'urukundo gishika ku byo ubutungane bwonyine butoshobora kurangura ni ubwo yaraciye imbere rero cyane urukundo kurusha ibindi byose umuntu wese mu byo mu kudahuza ibyiyumviro ikindi imbere y'ibindi ni urukundo kuko kudakoresha imbimbano uburyo bwo kubaho bw'abantu b'inkerebutsi icyo kintu yagishinze imbere cyane akaba ariyo mpamvu twahisemo ko muri kuno kwezi kwa kane i burundi twahisemo kubisigurira abarundi nka bose na cyane cyane urwaruka cyangwa urubyiruko kugira ngo bazamenye uwo muntu w'icyitegererezo yobera akarorero urwaruka rw'ejo hano i burundi Mhm. Ye, muri ayo mahugurwa muri iryo sekeza murimo mukora muribanda ku biki twibanda cyane cyane ku- ku minyagizo cyane gutanga imico myiza mu gifaransa rivalet imico myiza yaranga ama- yaranga martere kingi akaba ari rero tugerageza kurunga ku mashuri no ku bantu bategetsi ba kino gihugu kugira ngo ba- ubu turi mu bibazo muragire ku byumba hirya no hino mu burundi baguma bicwa kuva mu myaka ya mirongo itandatu na gatanu mu burundi gushika uno munsi uko uko imyaka cumi iheze haraba ubwicanyi buhitana bu- bu- buhitana abantu n'abana rero twifuza ko muri kazoza rero ah, muri kazoza ata abantu bashobora kuja baricwa muri ubwo buryo tugahera kuri martin luther king kugira ngo twerekane abarundi bereka umukuru w'igihugu nabo bafashanya gushika ku nzego z'ibanze ba- ko hariho umuntu yashoboye gufasha ata- atagize intuze atagize induru cyane Mhm. ndabashimiye bwana nitunga kuri ibi bisobanuro turakomeza kuganira n'abakunzi b'ijwi ry'amerika Eh, muri iki kiganiro rero twatumiye na rumwe muri urwo rubyiruko ruri mu mahugurwa ku byerekeranye n'imico myiza yarangaga martin luther king eri bukuru turi kumwe nguhaye ikaze ku ijwi ry'amerika urakomeye yego cyane ko zinakomeye nuko ni byiza nawe norete ingabire uraho neza yego ndakomeye murakoze cyane kunyakira Eh, noneho nguhereyeho ingabire amahugurwa mwabonye ku bijyanye no kwirinda urugomo hakurikijwe amahame ya pasiteri martin luther king ni iki amaze kukugezaho by'umwihariko cyane cyane mu byo twabonye ni uko dutegerezwa gukora ikintu ki- bifata sosiyete tuba tubayemo kutiyaba twenyine ariko kuraba n'abo tubana tukaraba ko ibyo dukora bisaba guteza imbere sosiyete tubamo tukaraba ko hari icyo twokungura kuko natwe turi ubundi bw'ejo ni ukuraba tukagira novuga imviziyo avanse tukamenya icyo dushimikira ko mu byo dukora novuga cyane cyane nk'ibyo nk'ibyo noba narahungukiye ni ukumenya ikintu gihambaye ku buzima bwanjye nkamenya uko noteza imbere aho mbaye nkamenya uko nokwerekana urukundo nkaba mbese umuyida
ye urukundo iyo uhaye undi urukundo nawe ararugusubiza iyo ataruguhaye kandi urusanga imbere nka wa muririmbyi ye none wowe eri bukuru ni iki wungukiye muri aya mahugurwa watubwira muri make
igiciro nakwiye ni uko nonese bikenewe yuko tugira urukundo kugira ngo tuzigira urukundo bisaba yuko turwanya urwango aho rushingiye hose kugira ngo ntagire ikintu na kimwe urwaruka rwopfa bivuye ku kuntu bataganiriye yuko twashyira imbere ibintu by'ibiganiro kuko usanga iyo muganiriye n'umuntu usanga hariho byinshi usanga mushyira imbere gutahurana haba mugaca mushyira imbere ibintu byo guhariranira kugira ngo ntagire umuntu ufite nk'ubuyobozi kwica nk'uwundi uko bamuha ikintu kubera ngo bataganiriye kugira ngo kuko n'ubundi iyo mutaganiriye ntumenya ibyo mupfa ariko muganira usanga hariho byinshi byo mutahurana haba mukaganira iby'imbabare kugira ngo mumenye mubana mu mahoro bataganiramo ye nkawe ingabire norete inama waha nk'urundi rubyiruko ukurikije ibyo umaze kumenya ubu ku buryo bwo kwirinda urugomo ni nk'izihe
inama ntoya ni uko kutabika urwango mu mutima kuko ibyo dukwiye gushyira imbere no kurekuranira ntituzoteze imbere amakomyunite tubayemo cyangwa igihugu byacu dushyize imbere urwango ni gushyira imbere urukundo tukababarira bose batubabaje mbere tugatera imbere icyo dushyira imbere akaba ari ukudeveropa aho tubaye
wowe eri ukurikije uko urubyiruko rubona uko rukunze no gukoreshwa ahantu henshi inama waruha ukurikije amahame cyangwa se imico ya martin luther king ni iki warubwira muri makeya uruhaye nk'inama ikintu babwira ni uko ubwa mbere boza barashyira imbere ibintu byo kuza baritaba nk'amanama usanga butwarwa kugira ngo kuko usanga bangukira byinshi hano bakaza birinda imvugo zimwe kugira ngo ntibitume bacanamwo ataco bahora kuko byose bituma bose bizerana hagati yabo hano bigatuma nabo nyine bagira ikintu bahanuye abandi kugira ngo abo bari nabo baze bahanura abandi gushika gutyo kugira ngo tuze twame mu mahoro atabanyabangura
ye mbere y'uko tujya ku murongo wa telefone nagira ngo ko muri batatu mumbwire muri make ikintu mwumva gishobora kuba cyaba nk'inzitizi ku bijyanye no kuba abantu bakurikiza iyo mico myiza ya martin luther king ngo uhereho norete
ndiko ndiyumvira ndibaza ikintu kiba inzitizi kuko abantu bataba batahura koko igituma bamukurikira hari abantu benshi batabona ko bakwiye kujya hamwe n'abandi ngo bubake aho babaye bubake igihugu cyabo hari abantu babona inyungu zabo perisoneri icyo nicyo mbona abantu bakwiye kumenya ko igihugu cyangwa aho babaye hazotera imbere ariko nabo babigizemo uruhare niba abantu bwa mbere babanza kumva ko nabo babifitemo uruhara maze bakabona gukurikira abandi bakarekuriranira mbese bagakora n'ibikorwa biteza imbere aho babaye
eri wowe ukurikije ayo mahame imico myiza ya martin luther king yagenderagaho wumva byashoboka ko abantu bayagenderaho ni izihe ntambamyi ubona zatuma bitoroha kugira ngo babigereho
intambamyi zituma bitoroha bwa mbere hari ukuntu usanga n'urwaruka abarukurira nabo nyine badashyira imbere kugira ngo babigishe usanga bariko basa n'ababakumira ugasanga urwaruka bivanye n'ukuntu kutamenya kuko usanga atampanuro nyinshi ruhabwa bikwiga ngo ba- bamenye akamaro kwi- eh, k'icyo bita no violence kugira ngo bamenye ako gaciro ko kurwanya ihohoterwa usanga bivanye n'uko batayose insiguro zikwiye usanga abo zibahaye usanga batari ko bazibaha uko bikwiye usanga rero nabo nyene batuma eh, eh, batuma nabo nyene batigera batahora ku mvo z'uko usanga batarose umuntu abantu benshi usanga babaje imbere kugira ngo nabo babone akamaro kabyo Mm, babigisha babaha urugero kugira ngo nabo babashe kubikurikiza Nko- mbagarutseho rero bwana nitunga renova mwebwe icyo mu- ndabizi ubwo mwatangiye amahugurwa ni uko mwumva ko bishoboka eh, ko abantu bakurikiza ariya mahame iriya mico ya martin luther king ariko nki- murebye mubona nk'intambamyi cyangwa se inzitizi zishobora gutuma bitagerwaho vuba ni nk'izihe Eh, ibintu byinshi ariko icyo umuntu yavuga cyane kurusha ibindi ni uko ni ukutamenya kubera hariho abantu benshi batazi ku- kubahiriza ikirimo cya muntu kuko twarabibonye muri kahisa no muri kino gihugu hariho nka hariya muri amerika byarakunze cyane kuko bari bamaze gutera imbere mu mu mi- mu bi- mu mi- mu mibereho yabo murabona ibya ibya dekara- eh, ibya, mm, amasezerano mpuzamakungu y'agataye na muntu yabereye muri amerika agiye yaratumye ah, aha- afatira ingamba kumenya icyo umuntu yubaha ibyo rero hariya ni biba byoroshye cyane bimwe rero biracatugoye kuko amategeko mpuzamakungu abarundi ntibayazi cyo kimwe ibyo na nyine ariko turabikora turiko turagerageza ingene igice cya- cya ziriya ngingo mirongo itatu zubahiriza agataya kazina muntu nabyo umunyagihugu ari wese yozironka ibyo rero twibaza ko eh, mu ntandamisi zogira no- ino ubwa mbere nashaka kubwira ko muri kino gihugu cyacu c'uburundi abantu bize baracari bake kandi n'abize ni bake basoma ibintu igihugu kiba carashize ko eh, rukumu gikumu na cyane cyane nyasi na cyane cyane amategeko mpuzamakungu kuko duhuriza ko ibyo rero utabifise biragoye cyane ko ushobora kubahiriza ibyifuzo nk'ibyo bya martin luther king kuko nashaka ndababwire ko cyane cyane eh, martin luther king yaheruka ku ijambo kuda kudakoresha eh, ingimba ariko muri kano karere turimo ibintu by'ingimba akazi kirunga ingimba n'inguvu cyangwa violence ibyo rero turacyabibona hirya no hino twifuza yuko turibaza bizotugora yasinobesha bizotworohera niba ntitworoheye ariko mu kindi bavuga ngo akagumye bagumako rero nababwiye yuko martin king avuga aremeza yuko eh, kudakoresha ingi- eh, ingimba ari uburyo bwo kubaho bw'abantu b'inkerebuti ibyo rero tuzo- tuzobigerageza tu- tubishire tuvyihanganiye kandi ikintu cyose kigira intango na martin luther king mu ijambo yavuze ati arafite indoto Mhm.
yabwiye ko rero twaburabira ko natwe indoto turayifite tukibaza ko ibyashobokeye martin luther king rero bitebuke na hano mu burundi bizoshoboka ko byaragoranye ariko twebwe turatanguye nizera yuko tuzokuba tugashika ku ku- ku- ku cyo twifuza Mhm. nibyo na martin luther king ntabwo ibyo yagezeho yabigezeho mu buryo bworoshye ariko yaragerageje kandi n'ubu birimo gufasha benshi nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone eh, leonidas uranyumva usabwe ngaheko ndabumva Eh, ikaze ku ijwi rya amerika ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
murakoze cyane rwose kuba munyekero ku isi cya amerika hama icyo nagomba guterera ku bijyanye na martin luther king cyangwa ukuntu bimeze ubu martin luther king yari umuntu w'intwari hamwe mu burundi tworonka umuntu w'intwari nka martin luther king ndabona yuko igihugu cy'uburundi coca congera kigasubira kigatora itoto abantu baho bagasubira bakabana mu mahoro icyishe rero abarundi umwe wese gushyira mu banyepolitike dufise ubu ubu bibo bose baza bikwegera kubarondera inda zabo nta n'umwe aza ari bwiteho ineza y'umunyagihugu martin luther king we yarabonye ingene abantu bari babayeho aravuga ati ibyo ndemeye kubaza imbere kugira ngo dushobore guharanira agateka kacu niko no mu burundi bariho hariho izo ntwari zira- zi- ziriho ariko gusa nuko iyo bamaze kumva yuko ugiye gutangura kuja imbere y'abantu kugira ngo ubereke inzira nziza ni ukuvuga ko tutangura kuronderwa nk'umugesera nk'umwicanyi ugacironderwa kwicwa benshi bamwe bamwe baromotse twari tubafite b'intwaro ngaha mu burundi intwari ziracahari gusa turacarindiriye yuko hari abantu bashobora kubarembera kugira ngo bishobore kuba nka martel kingi
arakoze cyane jiri mukankusi kuri icyo kiganiro yateramishije ku bijyanye n'icyo martel luther king ashobora gufasha mu bijyanye no gufasha ugwaruka kunga ubumwe mu burundi umugwi ujejwe kumenya ukuri no kumenyekana- no kunywanisha abarundi cvr wakoranije abaterankunga kuri uyu wa kane ibihugu vyo mu muryango wa buraya vyemeye gufasha uwo mugwi ariko biwusaba kwigenga na cane cane ukwirinda gukoreshwa n'abanyepolitike mu kiganiro ci- m- mu kiringo c'imyaka itatu uwo mugwi uvuga ko ukeneye amamiliyoni mirongo itatu n'ane y'amanyamerika inkuru ya eloge burikaneza
yugurura ibikorwa by'inama musenyeri jean louis nahimana yibukije ko umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi waje mu ntumbero yo gushyira ahabona ukuri no kurangiza intureka zazingamitse uburundi imyaka itari mike abantu bakahonera ariko rero yabwiye abafasha umugwi arongoye ko uwo mugwi udashobora gushika ku ihangiro wihaye utaronse awufata mu mugongo na cane cane mu vyerekeye amafaranga abari batumiwe bose bemeye kuzotanga imfashanyo mugabo n'amakenga bafise ntibayasize inyuma gerit van hosum aserukira ubufaransa mu burundi C'est extrêmement important que la commission Vérité et Réconciliation assume pleinement tout ce qui va avec l'indépendance de son travail.
ibihambaye rwose ko uyu mugwi werekana ubwigenge bwawo mu buryo ukoramwo no mu kazi kawo ka misi yose hamwe n'ihangiro wihaye gushikako iki ni ikintu ca ngombwa ikindi naco ni uko atarabafasha mu by'ubuhinga n'uburyo bwonyene ategerezwa gukora vyose hari n'uruhara rwa leta aha mvuga hanini itegeko rikingira amasura n'abafise ivyo bazoshikiriza iryo tegeko ritegerezwa kwemezwa rikaja mu ngiro kugira ngo abanyagihugu bagire umwizero Sorte euh, rapidement pour donner confiance à la population.
imyitwarariko ubuserukira ubufaransa mu burundi afise si yo yonyene On peut se parler un peu directement. La situation actuelle de confrontation qui continue et où on voit encore des atteintes aux droits de l'homme.
reka tuganire tutarya umunwa ibihe turimwo aho hibonekeza ugushamirana hagati y'akazina muntu agahohoterwa na cane cane kwaka ubuzima abantu abanyuruzwa abahohoterwa iterabwoba n'ibindi ibi bituma abantu bama ubwoba ikicuka rero ntigihumuriza na gato niba dushaka ko umugwi wo kunywanisha abarundi ukora akazi kawo neza mu kiringo wahawe agateka ka zina muntu gategerezwa kubahirizwa abanyagihugu bakagira icizere n'aha nyene uruhara rwa leta n'intangere Et là aussi, on touche aux responsabilités gouvernementales.
york opavare aserukira ubuholande mu burundi nawe nyene yunze mu rya mugenzi we w'ubufaransa ahanini asaba uwo mugwi kwirinda gukoreshwa n'abanyepolitike L'indépendance, bien sûr, c'est le- un point très, très, très important. Vous avez dit, c'est garanti par la loi. Ça, c'est important. Mais je pense ahagira ati ubwigenge ni ikintu gihambaye mwavuze ko amategeko yabitegekanije nibaza ariko ko n'akarangamutima nako nyene gakenewe mugabo jewe mvuga ntiyategerezwa kubaho ugushaka kw'abanyepolitike kuko vyama vyibonekeza ko imigwi bene iyi akenshi ihabwa intumbero ya politike ico naco ni ikintu kibi rwose gishobora gukwega karambaraye ikigira kabiri naco ni uko ibiriko biraba muri iki gihe bifise ingaruka kuri uyu mugwi koko ukuri kuzova mu barundi ariko rero biragoye kwemera ko uyu mugwi uzoshika ku ihangiro wihaye mu gihe ata muti w'ingorane zihari muri iki kiringo utowe S'il n'y a pas aussi une sortie de, de la crise actuelle du, du pays.
musenyeri jean louis nahimana arongoye umugwi sever arahumuriza ko ataco mugwi uzokora mu kinyegero n'itegeko rigena ryashizeho uyu mugwi riratomoye article ya kabiri na article y'icumi irerekana neza ko uyu mugwi ari umugwi wigenga mu bikorwa byayo n'aho washizweho n'inzego z'igihugu ico ni ca mbere cerekana ishaka ry'abashizeho uyu mugwi ko bifuza kuba umugwi ukorera abarundi bose ica kabiri naco kugira rero ngo ubwo bwigenge bushoboke ni uko twifuza gushyiraho urwego urwego navuga nti nyabutatu rugizwe ubwa mbere n'abo bagenzi bemeye kudufata mu mugongo abari muri sosiyete sivile bifuza ko hoba platiforme mu gukurikirana ibikorwa by'uyu mugwi uko tugize intambwe tubanza kurimbura mbega ibyo twiyemeje twarabishoboye
aho ni naho duhereje ibiganiro byo kuri uno mugoro- byo kuri ino saha twashimiye fatima kalala yadufashije mu buhinga bw'ibyuma twashimiye n'abadufashije twegeranya ibiganiro tubashikirije muri aka kanya ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika birabandanya mwari kumwe na oriyani itanga ishaka murakoze